bandanye kumviriza ijwi rya amerika mwiriwe inshuti bakunzi muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na jodiane nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru ziyagize abarundi bahungiye ku mugabane wa buraya bimwe bimwe ubuhungiro barasabirwa kudasubira mu gihugu c'amavuko cabo uburundi ahantu ho gusubiza inyuma ahahunze igihugu hariho ihohotera kiremwa muntu abasubijwe inyuma bashika bapfungwa bagirirwa nabi mu buryo butandukanye
uyu ni emeri pacifique gira neza ni umuhuzabikorwa w'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu agwiriyemwo ayakorera mu gihugu c'u Burundi yandikiye ikete abakuru ba za leta z'ibihugu vya buraya basaba ko abarundi bimwe ubuhungiro batosubizwa mu gihugu cabo turabigaruka ko handi hato mw'idonido murabe hafi y'amaradiyo yanyu nayo ndabiciye ku masonga nkitangura amashami aranira agateka kazina muntu agwiriyemwo ayakorera mu gihugu c'u Burundi yarandikiye iketa abakuru ba za leta z'ibihugu bine vyo ku mugabane wa buraya basaba ko abarundi bimwa ubuhungiro batosubizwa mu gihugu cabo amashahamwe avuga ko bashobora kugirirwa nabi mu Burundi umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umuhuzabikorwa w'iryo sekeza ariwe Mairie Pacifique Giraneza twagerageje kuraba ukuntu twogira isekeza rituma twiyamiriza uko gusubizwa inyuma kw'abantu basaba ubuhungiro b'abarundi bavanwa muri ivyo bihugu mwandikiye ba minisitiri b'intebe b'ibihugu bine hari ubwongereza hari suwede hari norvege hari ndetse na peyiba abarundi bamaze gushyirwa ku rutonde rw'abagomba kwirukanwa bangana iki turafise abarundi bashika ku icumi muri ivyo bihugu byose umaze kudondagura bamaze gushigwa ku rutonde rw'abagomba gusubizwa inyuma harimwo muri abo mbere abaza bapfunzwe barindiriye indege ibasubiza inyuma nico gituma ari ikintu mu by'ukuri twafashe ko cihuta kandi dukwiye kwiyamiriza cane ijwi rigashika kure kubera yuko nk'uko mubizi mu burundi ahantu ho gusubiza inyuma ahahunze igihugu hariho ihohotera kiremwa muntu igihugu aho tubona yuko abasubijwe inyuma muri abo baba bagihunze bahunze ubutegetsi bashika bapfungwa bagirirwa nabi mu buryo butandukanye nta kuntu rero ibihugu bivuga yuko ari ibihugu biharanira demokarasi agateka kazina muntu byokorana n'igihugu kiriko kirakurikiranwa ko ibyaha nk'ivyo haba hari amakuru mufite ko haba hari abarundi bashubijwe mu gihugu cyabo bakakirwa nabi bagakorerwa iyicarubozo akaruno guha ubu nyine turiko turavugana ni uko hari umurundi yatahanywe akugwa muri leta zunze ubumwe za amerika yitwa clement nkuru nziza nibaza ko ari inkuru na mwebwe ku iradiyo yanyu ishobora kuba yaraciyeho y'uwo murundi ubu turiho turavugana arapfunzwe amaze igihe kirenga umwaka apfunzwe ni umuntu yahohotewe ku mubiri no ku mutima urumva yuko bitera amakenga mu gihe hari abarundi barundi bagira bamukurikire nk'uyo nawe nyine ubwiwe akiri mu bunyororo ariko nanone hari ikintu kitumvikana neza iyi baruwa yanyu yasohotse mu gihe bamwe mu banyapolitiki bahunze mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu barimo bitegura gutaha bataha basubira mu burundi ku bwende bwabo aho bavuga ko bagiye kwitegura kujya mu matora kuki bo badashyirwa ku ngoyi abanyepolitike nk'uko ubizi kenshi imvugo yabo isaba gutahura bikomeye icyo nakubwira ni uko bavuga yuko hamwe leta y'uburundi ibahaye umutekano botaha ibyo nabyo ni byo umuntu wese ahunga avuga n'aba barundi bose baba inusu y'umuriyoni hamwe leta y'uburundi ibahaye umutekano botaha iyo mvuga y'abanyapolitike rero ntaho itandukaniye n'iyacu igihugu Burundi hamwe cobamwo umutekano abarundi bose bagihunze botaha kandi ntabo bagisaba ubuhungiro mu mahanga uwo mutekano rero ntabuntu uraboneka hanyuma ikindi ni uko nk'uko ubizi umutekano ni ikigwiti cy'umuntu umuntu umwe arashobora guhohoterwa ubundi akaba atarashikirwa ubw'ibyo rero ubundi ugutaha kumwe bikwasigura ugutaha kwa bose ariko umuntu afashe urugero nko ku gihugu cya tanzania gikorana na n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr kugira ngo ritahane abashaka gutaha ku bwende bwabo kandi abo ngabo barataha bo baba bajya he
igihugu cya tanzania ni igihugu kiriko kiraberamo kumbure ibintu tutari bwigere tubona mu bijyanye n'impunzi urazi yuko ari igihugu kimaze gupfiramwo impunzi nyinshi ziraswa zirasigwa mu makambi ibyo rero iyo wahungiye ahantu ukahasanga amasasu ukahapfira uragira uti kumbure nofuma nja gutotezwa kuborezwa igufa hakundaswa icyo ni kimwe mu bintu bituma izo mpunzi zimwe zimwe zirukanwa ku nguvu kuko icyo nakubwira ni uko benshi muri tanzania ariko barasaba yuko bokurwa muri tanzania kuko muri tanzania naho nyine batahasanze umutekano
yari emery pacifique igira neza akaba ari umuhuzabikorwa mu isekeza ry'amashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu agwiriyemwo ay'abarundi bariko barasaba yuko atamurundi aba ku mugabane wa buraya yosura gutahukanwa mu gihugu ciwe c'amavuko tukiri ku makuru avugwa mu burundi zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya nyarugusu iri muri tanzania ziridoga yuko uburaro bw'abatari bake budashemeye ni mu gihe usanga umuryango w'abantu cumi uri mu kazu k'ivyumba bitatu umenyesha amakuru ijwi rya amerika james jovin yarahishikiye aravyibonera ikibazo cy'uburaro ni kimwe mu bihangayishije zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu kuva mwaka w'ibihumbi bibiri cumi na bitanu ni mu gihe zidashoboye kwiyagurira ayo mazu kubera kubura ibikoresho bisabwa gusanura amazu zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro ry'iryamerika zivuga yuko hari abakiba mu mahema kandi bafite imiryango minini ibyo rero bikagira ingaruka mbi ku batunzi imisore n'abigeme bakuze ni ukuri igihe duhungiye twahawe inzu ntonto kandi ugasanga uhawe inzu y'imetero akarorero nka zitatu kuri zitandatu kandi nazo benshi bafise gushika muri kino gihe ariko ugasanga ufite umuryango munini nk'uw'abantu cumi kandi muri abo bantu cumi harimwo abana bakuze b'abahungu n'abakobwa rero byadutera ibibazo byinshi ryama mu kazu kangana gutyo uri kumwe n'abana b'abahungu n'abakobwa bakuze ari naho usanga kenshi hava n'ibibazo by'abana benshi guca bajya mu bintu bitameze neza baduhaye inzu ntoyi mugabo bubatse mu nyuma babahenze inzu zihuze nuko bodutemberera kugira ngo kw'izo nzu baduhaye ntidushobora kuzikwirwamo nk'uko dufise nk'abantu usanga ari benshi cyane ukaca usanga rero ni ingorane kandi tudashoboye kurarana na papa canke na mama twebwe usanga dufise nk'imyaka cumi n'indwi cumi n'umunani ivyo bintu biratubabaza cyane umengo ntituri co kimwe n'abandi ishirahamwe nrd niryo rigenewe igikorwa co gusanurira amazu impunzi ariko bivugwa yuko hari bamwe basanuriwe n'abandi bidoga yuko batarasanurirwa kuva bashitse mu nkambi igikorwa cyo gusanura amazu nticoroheye impunzi kubera ibikoresho bisabwa atari akazi koroshe kubironkera mu buzima bwo mu buhungiro bo ni ukuri biratugora cyane kugira ngo umuntu ashobore kwagura akazu kugira ngo arubikunda aronke ahashyira abana kuko bidusaba inguvu nyinshi ari nk'uko gufyatura urashobora gufyatura ego ariko bica bisaba ko uronka ibiti cyangwa ukarondera ihema uburyo nabwo ntibubyemera nta mahera dufise usanga rero dusaba ko tugurisha twa tunini turonka kagafuna twadushaza hanyuma rero umuntu agaca yifunga mu kurya akarya rimwe ku munsi ku bw'izo mpamvu basaba ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi hcr na nrd rigeje amazu mu nkambi kubagarukirako kuco mbona nosaba nosaba ko nk'amashirahamwe asanzwe akurikirana impunzi cane cane uncr ivadikanije n'amashirahamwe yahaye ubuzi ko yoza iraraba impunzi zose zikaba co kimwe kuko hari impunzi umengo yaribagiwe cane rwose ko boza baratemberera abantu inzu ku nzu bakaraba ati uyu muntu ntakwiye kubana n'aba bakabagaburira afise n'abana bakuze bakamupimira inzu naho yo kubaka bakamuha n'ibisakazo icyo nabasaba ubwa mbere ni uko bodutemberera bakaturaba nk'abantu bafise imiryango myinshi myinshi bakaraba nk'ahantu dutuye aho tuba kuko ngaho turafafatira ibibazo tukibaza mbere yuko abana dutaye batanatuzi hariho usanga hari abana bato bato kuva ku myaka ibiri gushika ku myaka itanu kuva ku myaka itanu gushika ku myaka cumi cumi yo kuva ku myaka cumi kuduga usanga umuhungu n'umukobwa batararana niyo mpamvu rero turi ko turasaba kugira ngo baduhe nk'inzu zikuze kandi bibuke no kudutemberera cyane barabe twebwe batanguye kubakira mu nyuma biratubabaza cyane ni uko bokwama bumva kandi bakitwararika akamo tubatera abantu b'imiryango minini minini ntibadongerere inguvu badufashe basa umuntu nyambaye yogurisha utwako gafuo n'ubwo bushatse akaronka ibiti amashyirahamwe nayo adufashe ako gahema twongere ko akazu k'abana pembeni muri iyo poroti tuba twarahawe agahema tugahabwe n'ishiri nico cyonyine nohanura ayo mashyirahamwe nta kindi impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu muri zo hari zaronkeje inzu z'amabati n'abandi bahawe amahema muri bibiri cumi na bitanu na bibiri cumi na bitandatu kuva ubwo ntizirasanurirwa kandi naho imiryango yazo iguma yiyongera mu nkambi ya nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi rya amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda komite y'impunzi z'abarundi ziba ihuye ni mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda irashimira radiyo muri ko murumviriza ijwi ry'amerika kuko yahitishije akamo kabo hari mu kwezi kwa mbere uno mwaka bigatuma abana babo baronka abagira neza babarihira amashuri abagira neza muri leta ya texas hano muri amerika bumvise amarira y'izo mpunzi biciye kuri ijwi ry'amerika mu kiganiro iwanyu mu ntara abarundi babihuye bahamagarira n'abandi bagira neza gufasha abandi bana batiga kubera ubukene bw'uburyo iyo nkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari mu gihugu cy'u Rwanda byose byatanguye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka aho iradiyo ijwi ry'amerika ryaha ijambo komite y'impunzi z'abarundi ziba mu karere ka huye mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda iyo komite yasemerera isaba ababishoboye bose ko bufasha kwiga abanyeshuri baba muri icyo gice batiga kubera ubukene buri mu miryango yabo havuye haboneka imigwi ibiri y'abagira neza bafasha abana hafi mirongo itanu gusubira mu ishuri bamwe muri abo bagira neza ni abarundi baba muri leta ya texas muri amerika bemeza ko bumvise akamo biciye ku nkuru yanyuze ku ijwi rya amerika maze bahitamwo kurihira abana umunani biga mu mashuri mato mato n'ayisumbuye ubu abo bana barashimira abo bagira neza hamwe n'iradiyo yashikanye ijwi ryabo kure uyu mwigeme yabaye uwa mbere mu gice cya kabiri giheze ubufasha nyine ndabwishimiye kandi twasabaga ko abadufasha bazokomeza badufasha kugira ngo natwe tuzogira icyo twigezaho kubera ko biramfasha kwiga hari abandi tungana batabonye ubufasha kandi babukeneye ishyirahamwe ry'abarundi rirwanya ivyiyumviro by'ihonyabwoko forum pour la mémoire vigilante niryo rishira mu ngiro uwo mugambi wo kwigisha abana rikongera rikabakurikirana abo uwo mwigeme avuga ko bataronse amahirwe yo gushikirwa n'ako gakemanyi utwara iryo shirahamwe fmv riserukira abarundi baba i texas arabizeza ko nabo bazoteba bagashikirwa yamara ferdinand ayiragije asaba uwo muce wa mbere kwiga bashizemwo umwete iryo shirahamwe ryari ryagiye huye kuraba uko umwimbu mu w'igice cya kabiri wagenze no kubatera intege muri iki gice cya gatatu cyatanguye twabizeza ko bazoshikirwa mu gihe abana turi ko turabafasha babyitwaramo neza bagashimisha bari ko barabafasha uretse n'ihuye ndetse n'igihugu cyose abanyeshuri badafise ubufasha bizoheza ibi turi ko turakora bikore ku mutima wa benshi hanyuma baheze bafashwe twanashimye cyane umwana asanzwe anarihigwa amafaranga menshi gusumba abandi yashoboye kuba uwa mbere ubuserukira ababyeyi bafise abana barihigwa amashuri muri uwo mugambi avuga ko abo bagira neza baje hageze kuko abana babo bari bagiye guheba amashuri uwo mugabo asaba n'abandi barundi bifise babiburaya canke muri amerika kwibuka bagenzi babo bahunze badashobora kwigisha abana ababyeyi twari mu gahinda twari dushavuye kubona abana bacu batiga kubera ibi bihe twinjiyemwo none ubu twumva tunezewe cyane abana bacu natwe ko batonda ku mashuri nk'abandi ahubwo tukaba tunasaba mbere hariho n'abandi batashoboye gushikirwa kugira ngo biga ari benshi ntibagire ingorane z'ubuhungiro ngo bongere bagire ingorane zo kwiga ijwi rya amerika ryobikora ryofasha abavyeyi benshi rega abavyeyi benshi ubu bari- bari mu kabonge muri abo bavyeyi harimwo n'abanyarwanda bakiriye abarundi ubu ni umwe muri bo umwana yaraje nyine nemera kumubera umubyeyi nemera kumufata hari amateka mabi nk'uko natwe twayahozemo mfite abana babiri nawe rero mushyiramo ubu ni uwa gatatu Mm, nakangurira n'abandi bafite umutima w'urukundo bafite impuhwe bagatekereza amateka hari abadufashije komite serukira impunzi z'abarundi mu karere ka huye irashima ko igice cya gatatu cy'amashuri kigeze ata mwana n'umwe yaretse kwiga kubera kubura uburyo yamara iyo komite ivuga ko hakiri abana bariko biga ku ideni barindira umugiraneza yobaseruka ko kugira ngo abarihire vincent nzisabira asanzwe ajejwe igisata c'indero mu ishirahamwe fmv ryitaho abo bana bafashwa n'abarundi baba i texas nawe narashimira iradiyo yashikanye akamo kabo kure mwarakoze kudutabariza ndetse n'aba baje kubera ko mwabivuze murabona ubuzima bw'ubuhunzi buba bugoye hajamwo ibyo kwiga nabyo ku bana n'amafaranga y'ishuri ngaha mu- mu rwanda murazi n'ingene ama- amashuri yahazimbye ubu turiko turabona bamwe bamwe barafashwa n'ubwo impinga ikiri ndende u rwanda rwakiriye impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo irindwi na kimwe mu ntara y'amajepfo irimwo ako karere ka huye hariyo abarenga gato amajana umunani na mirongo itanu pierre claver niyo nkuru ihuye ku bw'ijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru ihuye tugushimire kuko ari nawe wari waratunganije iyo nkuru wumva yatumye abo bana bari barabuze uko baja mu mashuri bashobora kurihigwa n'abarundi baba muri leta ya Texas ngaha muri leta z'umwe za Amerika tumira amate gato hama duce dukomeza n'ibiganiro tubafitiye
ijwi rya amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
reka ubu naho duhe ikaze mugenzi wacu jeffrey mutagoma amaze kuganira na antoine kaburahe umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'umurundi bavuga ku gitabo gishasha aherutse kwandika yise hutsi kivuga ku buzima bw'umwe mu bamenyeshamakuru b'abarundi bari mu buhungiro ariwe aloyise niyo yita Eh, mu by'ukuri navuga yuko titire y'icyo gitabo si hutsi gusa ni hutsi mu rurimi rw'igifaransa au nom de tous les sangs navuga yuko eh, mu- mu maraso ane- at- atembera muri- muri uwo muntu avuga eh, temoyage yiwe ni ukuvuga aloyizi niyo yita Eh, navuga ko atari igitabo ca kivuga histoire kivuga uko ibintu bya- byabaye mu burundi ni igitabo kivuga ubuzima bw'umuntu aloyizi niyo yita umunyamakuru nk'ukwacu yashimye ku kugira icyo avuze ku buzima bwiwe ku byamubayeho kuva ari umwana afite imyaka itanu aloyize niyo yita yansabye ati ndashaka gutanga temonyaje ni ukuvuga Ubuhamya.
ubuhamya sinzi ko ari ikirundi ariko ubuhamya ni intahe intahe Eh, imbwa byose nicyo kimwe Mm.
turashaka kumvikana Yego.
Eh, ati njye nashaka gushinga intahe eh, ku buzima bwanje ndamubaza none eh, intahe ku buzima bwawe ishingiye kuki kubera iki iyo ntahe ikomeye kubera iki wewe ibyagubaye ko byoba ikigwa gikomeye canke byogira ico bizanira abarundi ndetse n'abatari abarundi n'aba- abo bose mvuga bazosoma igitabo Mm.
niho rero twatangura kuganira buhoro buhoro hanyuma rero tumaze kuganira nkasanga uko yabayeho uko ibintu byamushikiye uko yabyakiriye uko abibayemo n'uko abona uburundi n'ingene abarundi bakwiye kubana je ndavuga nti ndavyemeye mbarira iyo histoire yawe rero hama jewe ndakunda kwandika cyane hama nti mpeze ngerageze kwishema ikibanza cawe nk'uko byagushikiye mpeze nandike urumva nuvuga yuko histoire niyiwe mubw'amajambo na- nakoresha n'amajambo yanje Yego.
aho rero niho mwahezaga mukajya kwicara kuri ya terase mugatangira kuganira niho yabikubwiriraga yego byafashe iminsi myinshi cyane kuko ariho bintu bibabaje yambarira hama hari nabyo ashaka tuguhagarika tuganire reka tuzobandanye ejo kuko ubonye umuntu w'umugabo akorera emosozi kubera yuko ibyamubayeho Eh, birabaza birabaza mm, twara twarahagarika tugasaba tukabandanya byafashe iki- nuvuga nk'umwaka wose ko naragenda tuka nka- nkamufata amajwi hama akagenda akandika hama tukaza tukabonana nashatse cyane cyane kwandika igitabo eh, no- nk'uko nabisiguye atari igitabo ca histoire muga n'igitabo c'intahe intahe ya niyo yita jewe rero mu by'ukuri jewe icantumye nandika ico gitabo nuko Aloyizi ngira tuza kubishikako ivyamushikiye byose kandi vyashikiye n'abandi benshi n'aba- n'abarundi benshi eh, mu- mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ni ibintu bibabaje cane mugabo ingene yavya- ingene eh, yav- ingene ba- mu muryango wiwe ingene bavyakiriye ingene umuvyeyi wabo bari basigaranye yabareze ingene bakuze ni- n'ubuhamya atanga ubu rero n'intahe avuga ubu ni ibintu jewe byankoze ku mutima tuvuga nti tuvyandike urakoze cyane igitabo turakigarukaho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri sanga umutumirwa wacu ni bwana antoine kaburahe turaganira ku gitabo aherutse kwandika nk'uko rero eh, nabikubwiye tugitangira ikiganiro si icyacu twenyine ahubwo hari n'abakunzi b'ijwi ry'amerika baba bategereje bashaka kugira icyo babaza cyangwa icyo batwerera ku murongo wa telefone dufiteho abantu bane turabanza kubasaba imbabazi ko twabatindiye dufiteho richard astel ale na mutabazi turahera kuri richard richard eh, ikaze mu kiganiro muri sanga murakoze cyane ye ni ikibazo ni igitekerezo mbona ikibazo n'igitekerezo a la fois Mm, murabona ko kano kanya nahamagara ndi kobero ni vise mu ntara ya buhinga kuri sponsor hari burundi na tanzania yego
niho ndi kumva by'akazi ego ntabwo ndarenga mu bwa mbere ndamushimire kuba nariyumvire kwandika igitabo nk'icyo mu gihe kiri mu bihe bidasanzwe eh, tuzi twese uburundi bwaciye bwaciyemo hama jewe nankohaje n'umukazana n'umuhoti aho icyo gitabo ndumva ni- ni avantage ku burundi ko dufite amasara kwinjira kwandika ibitabo nk'ibyo hama ikibazo nagombaga kubaza kubera iki koko iyo appellation kubera ko twavuze ati hutu ati icanke kubera ko yafatanije iyo hutu dore n'ihutu iyo Ha- hati dore n'ihutu n'iyo ti dore n'ihutu ni icyo nashaka kubaza twakire na astel ngira ngo araza kubisubiriza icyarimwe eh, ku murongo wa telefone dufite na astel neza na neza ndahamagara ndi mu nkambi y'impuzi ya rusenda muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo ngerageze kumviriza ibyo yasiguye oh, ni igitabo kivuga nibaza ko kiba- kibanda ku byakahise cyane Mbe- ko tuzi mu burundi hari umugwi uri kurarondera ukuri ku byabaye kuri kahise ico gitabo ari cyo kizofasha uwo mugwi kugira na ugire icyo ugikoreyeko simusubiriza Ikibazo ca kabiri simusubiriza ariko utarajya ku cya kabiri ukabwiteza iki kuri ico gitabo o- o- coboneka gute kugira abantu benshi bashobore kugisoma bamenye neza i- ibikirimo murakoze ibibazo n'ivyo ye simusubiriza ariko kuri icyo wari ubajije cya mbere uvuga uti hari umurwi wo ku- gutahura ibyabaye no kunywanisha abarundi yari yasobanuye ko iki ari igitabo kivuga ku buzima bw'umuntu kitajya mu bibazo bya politike y'igihugu cy'u Burundi avuga ati ni ubuzima umuntu yabayemo nanditse ntabwo ari igitabo kivuga kuri kuri politiki ariko simusubiriza ngira ngo araza kukwisubiriza urakoze cyane astel ugira umunsi mwiza
za murakoze mutabazi uranyumva
wirinda kumva neza okay urahagana hega mutabazi
yewe ndi bumbago mu karere ka gasabo kigali Ah, mbe na mbere naza mushimire antoine ni umuntu w'umugabo cyane kuko burya iyo iyo umuntu yubatse agatanga igitekerezo yubaka arwanya ikibi mu gihugu cyangwa mu bihugu runaka cyangwa mu karere aba ari kubaka igihugu cye na- na- n'akarere arakumva Eh, ariko icyo nakongeraho nanjye namwongeraho ni uko nk'intwerera namubwira ni uko- ni uko abantu bakwiye kurenga iby'amacakubiri n'ubu- n'ubutu n'ubututsi kuko buriya imana yaremye abantu nk'ubudasa ubwo budasa nibwo butuma nyine aba- abantu bafashanya ntabwo ntabwo- ntabwo imana y'ubudasa kugira ngo buryane jewe nkanjye ubwanjye nakwishimira kuba mu gihugu cy'aba- cy'abahutu gusa cyangwa cy'abatutsi gusa ni nk'uko nakwishimira kuba mu gihugu cy'abantu barebare cyangwa abagufi gusa umwe afasha undi abantu bakwiye gukura rero baka- baka- baka- baka- bakarenga iyo myumvire iciriritse yego mutabazi tugushimire cyane kuri ibyo bitekerezo utanze ugire umunsi mwiza aho mu rwanda murakoze bwana antoine kaburahe rero ibibazo wabyumvise duhere kuri rishari Eh, richard yabaza ati kubera iki twafatanije eh, hutu tutsi hutsi Eh, navuze yuko i- iyo titre atawuyihagarako cyane yuko eh, i- igomba gusa eh, ku- ku- kwerekana yuko hari eh, u- u- uko guhura sinavuga ko ari ugucanga uko gusangira ibi mbere umuta- uwitwa mutabazi ahereje ko avuga ati eh, eh, aba- aba ivy'amoko no kubirengera eh, ni ni titre novuga yagombye kugira gusa i- itange esprit esprit gitabo ingene igitabo canditse ingene igitabo eh, aruyizi acumva Nta- ntagire ugomba kuvuga kwiyumvira yuko twagombye ku- kuvuga ngo ni canke ngo ni 50-50 oya ni nkuko nabivuze ni ni, ni, ni igitabo ni presque fiction ni bi- cyanditse mu gifaransa birangora rimwe rimwe guhindura amajambo mu kirundi mumbabarire ni uku- ni- ni ukugerageza ku gutradwiza i- u- uwo u- u- uko- uko guhu iyo metisage uko ku kuva ku iyo mimerere iyo mibereho y'uwo muntu ukagerageza kuyishyira kuyigaragariza abasomyi b'igitabo mu yandi magambo sinzi niba uvuga uti hutsi ntabwo ari ihame ntabwo ari ubwoko bushya cyangwa izina rishya cyane yashyizeho gose, cyane mbega aroyizi mu rundi canke jewe twokora ubwoko bugira kane mu burundi Ni- ni- ntavyo dushoboye nta n'ivyo dukeneye nta n'ivyo dushoboye nta n'umugambi wavyo oya nibaza yuko aho o- abagomba kubibonamo ubundi bwoko bugira kane abo barihenda cyane oya aha aha harimo harimo ubutumwa harimo mesaje gusa muri ako gatitre jewe mbere numva karanaryoshe ntihagire uwogahagarako cyane kandi nibaza yuko eh, ubu ubu abantu benshi barabyumvise Bi- kigisohoka baratubagije cyane baranditse kuri za twitter kuri za facebook he bakatubaza twaba ni- nimwasoma muzoca mwumva igituma twafashe ako gatitire kandi rero ubu ubu ikibazo ntikiri ngaho hari ikibazo witwa asiteri wo muri congo yavuze ati mbega severe ati ujya mu mugwi wo kurondera eh, kumenya i- ibyahise akahise k'uburundi ujya mu mugwi ni umugwi w'igihugu ni umugwi ni institution ni ni umugwi wa leta twebwe ntitu- ntidukorera leta aruyizi ni umunyagihugu ni nk'uko umu- umuntu wese nk'uwo asiteri aha muri congo nawe yubwira ati ndashaka gutanga ubuhamya ndashaka eh, kuvuga eh, intahe gushinga intahe severi ikora akazi kayo twe tugakora nuvuga akazi kacu n'uburenganzira bw'umwe wese hama rero severi iramutse igombye gukoresha ubuhamya intahe yaruyizi niyo yita kugira yumve eh, iyikoreshe azoba ari ama- amarame nk'uko tubivuga mu kirundi Eh, hama eh, yabajije ati ugwaruka ugwaruka bwokironka gute ico ni ikibazo ciza cane burya muri afurika si- eh, mu burundi no muri afurika burya eh, ivy'ibitabo biragoye cane kugira igitabo gishikira abantu gishike mu mashure biragoye mugabo turiko turavyiga turiko turaba ingene coshika ahantu hose hashoboka mugabo eh, si si nk'ini burayi usohoka hanze ugaca usanga ha- aho bagurishiriza ibitabo eh, kandi no muri ibi bihugu byacu usanga hariho n'ubukene igitabo kiragurwa amafaranga kuko i- ni impapuro ni ni- ni- ni impresiyo mugabo turizeye yuko eh, tu- tuzobishika ku ki- kikagerageza gushika nko mu mashuri abantu baga- abana- abanyeshuri bagasoma
nuko rero arakoze mugenzi wacu jeffrey mutagoma hamwe na antoine kaburahe bari kumwe mu kiganiro muri isanga mushobora kumva cose gikwiye kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com muja handitse muri isanga yakoze facile gebehu yegeranije amno madri hamwe na ingenieur patrick yadufashije muhinga bw'ivyuma nanje mwumva na lidiane nahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabikebanure ndabipfuriza kuranirwa mu vyo murimwo turongera igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru tugiye kubatororokaniriza